um my correct pipo Mariam don't cry come out He say e no fit hold this one again e mama say "Because he no know di kind charm wey caviecy take charm he picking. He say e warn am oh. say ah ah why be say i no send you May you go marry from eh, eh, yoruba land ileife you con go you con go marry for there now now see what dey happen all your maize all of dem don burn burn you don burn They dey eat your money your money don finish kabiyesi you you still go dey borrow money for for for bank dey give kabiyesi make e they dey build different houses e say shey na kabiyesi children na you dey build house for abi which your own dey write your name put e get make e give am example any of im house wey be say kabiyesi don build dem come put her name all those ojaja mall wen kabiyesi get say na Maria na him buy am na him build am uh, university wey kabiyesi buy for kwara state na Maria na him buy am he come put kabiyesi name you understand kabiyesi dey use their head so my people, as i hear dis gist and i hear di tin me see me as i dey so i be woman o but i no feel for mariam because na mariam na im use im hand na im cause wahala wen im dey beat am mariam don vex marry e never born mariam don vex marry eh, one man like this. He no born for there i no use pikin laugh am o oh. because dem no dey use pikin dey laugh person so my people, he no born e come comot He con He no even comot before he start to follow caviezi e they date caviezi because you know caviezi caviezi sabi date whether the person marry or not marry caviezi go dey date am e go con use the charm He go take manipulate the person head the person go con come for im husband place. just like uh, eh, tope when he take leave his husband im husband maybe say they do white wedding for church He con leave am con dey talk say you leave one man one person when he marry only you then you con go marry person when he get plenty wife He never even leave am o oh. before tope comot for the man place So oh. never even marry am sef before talk tope pack comot you understand He never leave the man He never divorce He pack comot for the man place as e marry Ooni of Ife finish na e Tope eh, eh, na that time because the man no wan leave am na dat time na him tok take divorce di uh, man you understand now him come take divorce yes di man my pipo hmm. olori mary and na im mama don tok say becos di time wey wan marry caviarcy e say wetin make di tin take time becos dem no assign am no be becos of say caviarcy na yoruba dem na yoruba too na from kwara state right dem no assign am oneo e say di um, mama say e no want and but di pikin na grown up pikin e no fit tell am person wey e go marry or person but as a mother but e have to tell am say where you dey go so? e sure say e love you when you dey use your money you con use money use far all those far you con dey do ivf when be say man wen e no dey sleep with you. you begin dey do ivf just like that o e no dey work ivf no work for marian body shebi una dey hear me say e no work ah, wow my pipo di tin na im make im mama na mama no dey happy at all because of di situation because di situation is too bad eh very very bad di kain situation so e say e don tell e pikin. so na one day na him go go there go pack him load by himself becos wetin pikin eye sef dey see no be small one o oh. you see dat day wen union fifa come out o oh, when e come dey praise di wife dem when e dey eh, talk, dey do this one na that thing make am when e be say im mama olori mary and mama go tell im best friend best friend when e dey give us gist He no know say e dey give us na im make am if i dey tok am no dey mention im name na di play truth i just dey tell una now from olori mariam mama when he go tell im friend say "Uh, see wetin olori mariam dey pass through wetin im husband dey take im eye dey see say ah, ah upon law He say he see say husband come out dey say ah he love dem dem love him Uh, dey do dis one dem stay with her e say ah, ah he con dey imagine shey no be the same thing. When he dey take im pikin eye dey see oba it's no be small tin e pikin eye dey see for dia olorimeria eye dey see and no be small tin because olorimeria dey compare say kavyensi no dey enter house and so so women e say kavyensi no dey e no dey sleep with with with her you understand e no dey sleep with her shebi ave tell una say kavyensi no dey sleep with dem hmm, na im mama kon still confam for so say Kabiyesi no dey sleep with her so as Kabiyesi now come dey talk and say it is well with the family you know, so they go get this one they go get this love they go multiply things they go do that one He say no come understand that how the thing want to multiply because we are love not they. you no show them love but you are eating their money how to provide money to do something and if you do am finish dem go come put dem come put kabiyesi name for there no be say na the woman name oh, and kabiyesi name na dem dey write put una no see olori uh, wetin be name olori tope olori tope as he do all things go kano go abuja with kabiyesi finish all the contract when they get She now olori tope name they put na kabiyesi name na they put for the contract na you understand na kabiyesi name na they put for oh and i go still come out come dey make noise e get one man when he come out one day wen be afa na still where i forget this information now i forget am dat time when be say all the things wey olori marian dey do that period i con dey tok am come out you understand e con dey imagine con go disturb the woman dey ask am dey con dey ask am becos na only that woman na dem dey talk with na be mama friend so dem come when i dey hear na my person na im dey tell me so i come dey narrate everything for here so the thing come dey shocktalize dem say ah, ah how come when e come be say everything wey dem dey do na me i come dey talk for here why why e come be like that, the thing come dey shock dem you understand now i say ah na so life be na when e be say this life this life na so e dey be o so my correct people, na im olori olori mariam mama na e don tell mariam He say because he no see light o He say dat tin wey kabiyesi talk, he say e no make sense He say they use am dey deceive her e say because he don tell am okay how person go you don do ivf you don tire you understand my maybe na di eh, husband eh, maybe na olori mariam fault na because if that marry no born you know